false statements being made by uh, Judy Ashton. Okay, it's not true that uh, he is uh, that the man she's referring to is taking care of his children. On the contrary, he adamantly refuses to take care of the children. He's not taking care of the children. He's not paying school fees of anybody. All these things that are saying on social media is a pure lie and pure propaganda in as much as we are constrained to not discuss this in social media, it is extremely offensive to listen to these lies being peddled. He is not taking care of his children. He doesn't want to take care of his children. Every opportunity to get him to take care of his children, he fails totally in the most callous and calculated indifference possible. So he is a pure lie. Nobody should believe that. We've warned them. Stop going to social media. Stop painting this false narrative to sway the opinion of the public. He's not taking care of his kids. All right? He's not taking care of his kids. He's not even thinking of doing that. He will never do that voluntarily. He must be forced to do so before he could do so. So this is a lie. Okay? Pure, blatant lie. And I hope these people who think will discountenance and totally disregard all these their, their nasty, nasty falsehood. Yes, so my people, this now Queen May lawyer, barrister Emeka Uguani, the founder of Due Process Advocate and Family Law Clinic. Yes, now then they handle Queen May uh, court case with Yul Edochie. My people o. Oh, queen may legal team don't come out to come respond to this trending judy video when e be say that dey some pipo una know say eh, i talk am i tell una say recruit They don't recruit some people. Enter social media made them the bad badmouth queen may ever since wey queen may they enjoy herself for doha This is na day five They enjoy herself They live a baby girl lifestyle for doha some people know they feel sleep some people no get rest of mind again na dem don send all those their boy scout uh, small small wizu small small payans dem wey be say frustration don hold dem bellop dem sapa don wear their uniform bellop dem eh dem no know wetin dem go do again na just to come vent their anger their annoyance and their uh, uh, frustration on top of queen may when e be say e dey for uh, doha dey enjoy her life my people according to report <laughs> oh oh oh kotorigba no be small tin o oh. una know say hmm, the people wey be say dem snatch person husband o oh, na dem still dey come i know in fact eh, the kind gods i dey still dey talk am i say the kind eh, this thing wey be say Yul Edochie give this Judy Austin eh, hey if to say Queen May just make that mistake if to say Queen May make mistake eh, hey say he accept this polygamy thing therefore don carry queen may for inside a a a casket go go go go look for one place wey dem go keep am for one corner queen may for don turn skeleton una know say queen may no kuma get flesh judy would have dealt with her eh eh hey god i never see this kind one o only you na marry person husband only united get full confidence and alacrity call social media they defend the man say the man they pay even a transport seba reba say yiola edoche they pay eh say yiola edoche they pay school fees yiola edoche they take care of your family everything that was when I know where this video come at that was wen yiola edoche and judy austin came out to come dance ten days after Kambili Kpai, they came out to come dance. A lot of people were against them. A lot of people were complaining, were saying what they did is abominable. What they did is not good. Nkewa Nkewa, nine Judy from Onowe, Ikpur to Zakwin. Bazakwin came out. Eh? As the eh, eh, Ijele Odegu, she came out to come talk. In fact, i just when i look this whole thing very disgusting why i say very disgusting be say you don you collect somebody husband you not supposed to dey middle in between i don't know who make you a judge even if they eh, eh, eh, they they they drag yul doche, no be you be yul doche spokesman no be you be yul doche spokesperson you for leave am for for a media people to come and that is for Oyole Edochie as he dey so eh that is why it's always good for somebody to have wisdom bible talk am say wisdom is the principal thing in all that getting get wisdom do you know that our royal queen may has a lot of wisdom a, your, queen may get a, a media a lawyer wey be say anything e go e go e go come out to come talk on her behalf she just quiet now somebody like you yul no get now. na dis tout wey dem dey call judy Now they manage in in social media handle which is very very wrong Now they handle in social media handle which is very very wrong so if judy just wake up from sleep once they just eh, eh, eh, shake her small e will come e will come dey talk for social media and all those things wey be say they e talk e dey affect Your Edochie personality. E dey bring your Edochie come down. Because as Queen May lawyer, before lawyer come out to come talk, dem know wetin dem dey talk. dem go don weigh and check and balance and know say they are sure of what they are saying if dem call dem to come and defend dem go defend judy wey be say na be second wife wey dey just marry come know how much your edochie dey pay how im dey take dey pay from transport for eh, for the children transport it's eba wey neighbor now I don't hear am from the lawyer mat say wetin judy was saying is a big lie It's a big lie say yul doche eh Is, you know they pay You know they pay ma akụtara ya n'ọkpọ ma akụtaghị ya n'ọkpọ e no dey pay if what i mean by this this thing when i speak be say if you like make dem set blow on top of the matter yul doche. You know they pay You know they pay so una no una una don see am say judy judy tudu una don see am say judy ekwensu itudu na this kind person una say queen may wey be say e be very very calm person go come follow share husband abi hey god how person go leave im husband wey be say na you na you and your husband like mr obasi and judy now face me i face you na my husband you go leave that one wan come follow person when e be say e get e own e leave your own wey be say na only you get you leave your own come wan follow queen may share im own husband the husband of im youth husband wey be say hey wey priceless dey describe queen may love i laugh eh those kind people wey dey dey love reach eye wey dey dey love love reach soul na im dey go temper with you see am so Judy ọ eh, ya adịrị gị mma and this Edochie family I keep on saying it I never understand I don't understand this kind of family at all is it that uh, uh, uh, Judy just all of una I too say for family they get one person where we say im head they touch when we say e supposed to get an energy when e go match energy when e when e be say e go match e uh, uh, uh, go match Judy own una quiet then take una pikin take dey do grinding stone go calabar go do juju eh go do juju take tie una pikin kpichicom hmm. but eh, for me o oh, hmm, na im good for yall edochie That juju never start never start to dey work o oh. make e work una know say once dem give man juju the the because any man when e be say see let me tell you guys any man when e be say dem use juju hole e no dey hard to know because the man go dey behave like mumu that is the that is the disadvantage of using juju to hold man once you take juju hold man the man no dey know him left from him right you go dey behave like juju na you the woman na you go be him spokesperson na you go dey na you go dey control am dey dey press am like baby rubber ping pong ping pong anywhere belle face e face you dey see am so so hmm, judy austin get di full mind come out wit her full chest to come defend im e, im e so called stolen husband wey be Yul Edochie eh came out wit her full chest to come defend Yul Edochie Say seyoole edoche dey pay children school fees dey do this, dey do that. meanwhile all na lie just to make queen may look like say queen may dey lie just to make queen just to make queen may look as if queen may dey lie meanwhile judy one i dey see so judy eh, better eh, god when e be say he go punish that judy eh, You know, go eh, make i no even talk i no wan even start to dey talk cause am because this this level wey be say him and yul edochie dey so eh, wey be say dem dey in a state of frustration eh, and in a state of deprepre dem never see anything this is just the beginning i am so happy for our beautiful royal queen may that god dey provide for am o there is too much money for her and her children to enjoy queen may dey enjoy her life dey live her baby girl lifestyle The life wey be say judy ekwensu dream of Nah, nothing reach am see as e dey suffer better cloth e no see wear eh e dey enjoy person when e be say e thief person husband e no dey enjoy am una dey see am so she no dey enjoy the whole thing yoel edoche no see shishi collect from queen may again when e dey go give her because that time na queen money they were eating queen was busy hustling hustling dey sell for supermarket you all edoche go go sit down for one corner say na asaban only movie na e dey act mewa nothing so my pipo oh, <laughs> na di matter wey be say e dey grand be dat o oh. na di matter wey be say e dey grand be this. you all edoche <laughs> hey hey hey oh okotorigba oh, una see life karma dey quick o oh. karma quick so from this video now i go see say eh, judy eh, queen may lawyer don come He eh, really talk am he say if anybody drag queen may if he open im mouth and i know say wetin im dey talk now eh wetin im dey talk now na based on the thing wey be say dem dey talk him don come now to come let all of us know say eh judy austin That matter wey be say e come out to come talk na lie she dey lie o na heavy lie so my people o make una like make una share this video i go dey bring una update una have a nice day bye bye